murumva ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera ku yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aloise bigirimana
maramutse jeffrey turayahera ku ntambara muri sudani leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko impande zishamiranye muri sudani zumvikanye guhagarika intambara mu kiringo cy'amasaha mirongo irindwi n'abiri uhereye saa sita z'ijoro zo kuri uyu munsi wa mbere ibi bitangajwe mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi iby'abanyaburaya iby'abarabu aziya ndetse na afurika biriko biratanguranywa gukurayo abenegihugu bavyo umushikiranganji wa amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yavuze ko uyu mwumvikano washitsweko inyuma y'ibiganiro bitoroshe vyamaze iminsi ibiri yavuze kandi ko aka gahengwe k'intambara gatangurana n'uyu wa kabiri izi mpande ariko yuko zitubahirije n'iyindi myumvikano yabaye mu ndwi iheze ugutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya leta hamwe n'umuhari w'abaparakomando wiswe rapid support forces kwatanguye ku itariki ya cumi na zitanu z'uku kwezi kwa kane abantu hafi amajana ane na mirongo ibiri n'indwi baramaze kuhasiga ubuzima ibitaro bitari bike ntibigikora eka n'imihana y'abanyagihugu yahindutse urubuga rw'intambara amerika isaba abashamiranye gushira mu ngiro aka gahengwe gashasha k'intambara bumvikanye ko umushikiranganji blinken avuga ko amerika iriko irakorana n'ibihugu vyo mu karere ibindi bicuditse mu makungu hamwe n'abo vyega muri sudani nyene kugira iyi ntambara irangire udakigaruka akanama kaboneka kajejwe amahoro n'umutekano nako gategekanya gukorana kuri uyu wa kabiri kuri ico kibazo c'intambara iriko irabera muri sudani naye muri haiti igipolisi cavuze jo ku munsi wa mbere ko abantu cumi bakekwa kuba abo mu mugwi w'abasuma ugisibije muri ico gihugu batemaguwe kandi bongera baraturirwa n'abanyagihugu ku mugwa mukuru paul au prince ejo ku munsi wa mbere umuvugizi w'igipolisi ca haiti gary desrosier yavuze ko umugwi w'abasuma bitwaje ibigwanisho bishwe bakuwe mu modokari bariko bagenderamwo ku mugwa mukuru bishwe haheze iminsi abajeje umutekano batana mu mitwe n'iyo mihari y'abasuma amasanamu ya videwo yakwirakwijwe ku mbuga nhwaniro yerekanye ibiziga birunze mw'ibarabara hamwe n'amapine hejuru yavyo imigwi y'abasuma muri haiti yatanguye kugira inguvu kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe perezida jovenel moise yishwe igenzura hafi ibice mirongo umunani ku ijana by'umugwa mukuru paul au prince leta ya haiti hamwe n'abategetsi bo muri oni basaba ko harungikwa inteko mvamakungu zija gufasha igipolisi kurwanya abo basuma
washington ijwi rya amerika
mu makungu ni muri pakistani abantu cumi na babiri bagizwe ahanini n'abapolisi barishwe n'umucanwa waturutse ku masasu yaturikiye mu bubiko bw'ibigwanisho mu gituro cy'igipolisi muri pakistani ejo ku munsi wa mbere uwo muriro wasanganguye igituro cyose cy'igipolisi kigwanye iterabwoba mu gisagara cya kabal mu buraruko bushyira uburengero bw'intara ya kiber pakmukwa ihana rubibe na afghanistan iri sanganya ribaye mu gihe ibitero by'abitwaje ibigwanisho ku bapolisi byiyongereye muri icyo gihugu cya pakistan byinshi byagirizwa ishami ry'abagwanyi b'abatalibani bakora ibitero by'iterabwoba kandi byatanguye gutera ubwoba byatanguye gutera ubwoba abanyagihugu ko hashobora kuba ibitero bishasha umushikiranganji wa mbere wa pakistani yavuze ko ico gitero cyo jeje ku munsi wa mbere ari igitero cy'umwiyahuzi mu kwezi kwa mbere umwiyahuzi yari yiyambariye ko bombe yariturikije mu musigiti uri mu kibanza cy'igipolisi mu gisagara cya peshawar mu buraruko bushyira uburengero bwa pakistani icyo gihe abapolisi barenga mirongo umunani barahasize ubuzima
washington ijwi ry'amerika
kuri irani naho leta z'ubumwe za amerika ejo kuwa mbere yarafatiye ibihano abategetsi bane bo muri ico gihugu abagiriza gukubagura abanyagihugu bagiye mu myiyerekano mu mwaka uheze biyamiriza igipolisi inyuma y'ifatwa hamwe n'urupfu ry'umwig- rw'umwigeme yafunzwe yagirizwa guca kubiri n'imico hamwe n'akaranga ku bijanye n'inyambaro amerika yarahanye kandi uwundi mutegetsi agira gatanu muri irani imwagiriza kuba yarahagaritse urubuga rwa interinete rutanga amakuru kandi rukundwa cyane yagirizwa kandi gusoma urusaku ku bamenyeshamakuru hamwe n'aba- n'abatere- n'abaterekwa ubutegetsi muri icyo gihugu cya irani bugize inshuro ya cumi na rimwe ubushikiranganyi bw'ikigega bwa amerika bushyira ku rutonde rwirabura abategetsi bo muri irani bagize uruhara mu iyicwa ry'umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri mahsa amini amerika ihambije ubwongereza nabwo nyene buza bwaramaze gufatira ibihano abo bategetsi nyene batanu amerika yahanye abanyagihugu ba irani baharurwa mu majana barishwe muri iyo myiyerekano hamwe n'igitigiri gito cy'abajejwe umutekano bagizwe n- mwo n'abapolisi ibi bihano bibuza abo bategetsi ba irani gukoresha amatungo ayo ari yo yose ari ku butaka bwa leta zunze ubumwe za amerika bikabuza kandi abo banyamerika gukorana nabo ibikorwa byose by'ubudandaji
urakoze aloyizi bigirimana kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kuri wayishatu radiyo yacu voa akadomo komu naho murahadusanga naho kuri facebook na twitter mudusanga kuri arobazi voa radiyo yacu ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo leta y'u rwanda iravuga ko yatangiye gahunda zo gucyura abanyarwanda bakoreraga mu gihugu cya sudani aho bagomba guhurira eh, bagiye bahamenyeshwa noneho bakagerageza kuhavanwa mu buryo eh, bukoresheje imodoka ah, bakajya bagezwaho ku mupaka w'igihugu cya misiri aho abakozi ba ambasade y'u rwanda nabo babategerereje kugira ngo noneho babafashe gukomeza urugendo ale mukuralinda ni umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda mu burundi leta irashinja ale guillaume bunyoni ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no mu mahanga ibihugu binyuranye bikomeje gukura abaturage babyo muri sudani bibahungisha intambara kajije umurego aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato mu burundi leta iratangaza ko uwahoze ari minisitiri w'intebe ale guillaume bunyoni akurikiranyweho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu gusesagura umutungo w'igihugu no gushaka inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko eloge wilikaneza arakomeza inkuru Mukiganiro abavugizi b'inzego z'igihugu baremesheje kuri uyu wa mbere ni umuvugizi w'umushikirizamanza akizigenzura repubulika akaba kandi n'umuvugizi wa sentare ntayinyuzu wa nyesi bangiricenge yatangarije ivyo vyaha aha umupfasoni bangiricenge ariko yishura ku kibazo c'umunyamakuru aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu aragirizwa kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu aragirizwa kandi n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko umuvugizi w'ibiro vy'umushikizamanza akizigenzura repubulika na sentare ntayinyuzu wayemeje aho n'uburyo bunyoni afunzwemwo aho afungiwe afungiwe mu iperereza U- uwo ntibarashobora kumubona ariko vuba azoba afite uburenganzira bwo kumubona Frederic Bambuga inyumvira yahoze aricegera c'umukuru w'igihugu yabwiye ijwi rya Amerika ko dosiye ya bunyoni ya rwagasana baza guhera hehe ko ataho yigeze arahira ngwari afise ibyo atunze yinjira mu mabanga akiri umushikiranganji mu gihe cya nkuru nziza nkurunza ntiyigeze abigira n'uyu evariste ntiyigeze abigira ico bariko barapfa uko umuntu agira amafaranga ariko aca asumbya ubutegetsi uyundi aca agira abantu benshi aba yarahaye yarakijije baca bamukurikira bamuja inyuma atari uko bamukunda ari uko yabakijije ibisuka iyo bihuye ari bibiri kimwe gisumbya ikindi nguvu kiracica umukuru w'igihugu ari ahantu hatemba abwirizwa kwerekana yuko ashoboye gutegeka ategekesha amategeko mugabo kandi azategekesha gute yara- yaraciye kubiri na cyane cyane ico cerekeye ubusuma kuri bunyoni yanse yuko aza kuvuga ivyo atunze mbega bamufata bahereye ibyaha jenerali bunyoni yagirizwa ntawuzi niba yabikoze akiri umuhanuzi mu biro kwa nyakwigendera perezida nkurunziza banama rimwe canke igihe ari umushikiranganji w'umutekano canke naho ari mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere mu gihe vyoba vyakozwe ari umushikiranganji wa mbere bizogorana cane ko aburanishwa kubera hakurikijwe ibwirizwa nshingiro nta sentare yo kumuburanisha ihari mu gihugu ni sentare nkuru y'ubutungane iyo nayo kugera ubu ntayihari mu gihugu ariko vyose vyatekanijwe nk'uko bisigurwa na hozine gatoni giren umuvugizi wa perezida ndayishimiye aha yari mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta kuri uyu wa mbere nagira ndamuhamagarire kuraba ingingo amajana abiri na mirongo itatu n'icenda ivuga yuko sentare nkuru y'ubutungane igizwe na sentare nahinyuzwa na sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro zikoranye bisigura yuko si sentare yindi nshasha izoshigwaho ariko nayo masentare akorana yishashe umukuru w'intahe akaba umukuru wa sentare nahinyuzwa ushikiriza amanza kizigenza repubulika nawe agaserukira urwego rw'ubushikiriza amanza igihe rero abategetsi bamaze kwitwarirwa abashikiriza manza bashinzwe izo manza baca bategerezwa kuziburanisha urunani rw'abashingwa manza baburanira abakorewe amabi mu Burundi yaturutse ku ntureka zavyawe n'ikindi kiringo ca nyakwigendera nkunziza cateye imari mu bibiri na cumi na gatanu bwo rusaba ubutungane bw'uburundi kwemera gukorana na mpuzamakungu muri dosiye ya bunyoni me carmen yongereye umwe mu bashingwa manza batwaye ibirego muri cpi akaba anasasa muri sentare mpanavyahilahe yavuganiye n'ijwi rya amerika kuri telefone basaba yuko ubutungane bw'uburundi bwokurikiza amategeko bwa mbere ukamuha ibisabwa kugira amategeko yubahirizwe nko kuri umushinjwamanza turakabona n'umuryango wiwe ariko kuko hasanzwe hari amatoza asanzwe arekana gukorwa na sinari mpuzamakungu mpanabyaha dusaba yuko umushikirizamanza kizirenzo wa repubulika y'u burundi yokorana n'ibiro vy'umushikirizamanza wa senari mpuzamakungu mpanabyaha bakaraba ingene iyo dosiye yokurikiranwa mu burundi hama urubanza rukazobera yabibujumbura canke irahe ahari icicaro ca senari mpuzamakungu mpanabyaha arengiyome bunyone ari mu bavuzwe n'abahohoterwa ubuzima yuko afise uruhara rudasanzwe mu ihohoterwa ryakorewe abarundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyaha uwahoze yamushikiranganje wa mbere w'uburundi yikekwa ko bitekanijwe n'ingingo z'amajana ane na mirongo itanu na gatandatu amajana atandatu n'indwi n'umunani n'icenda amajana atandatu na cumi cumi na rimwe na cumi na kabiri z'igitabo mpanavyaha c'uburundi izo ngingo zivuga ku vyaha vy'ukugambanira umukuru w'igihugu imigumuko ukwica abanyagihugu ukubabomorera inyubakwa hamwe n'ibindi hamwe rero no kwishimikiza amabanga umuntu afise mu kuronka indonke umunyororo munini utekanywa muri izi ngingo ni imyaka mirongo itatu amasoko y'ijwi rya amerika yatwemereye ko kugera ubu arenga iyo bunyoni atararonka umwunganira mu mategeko niyaboneka tuzomubaza niba dosiye yiwe yifashe canke naho ivyo yagirizwa bizafise ifatiro ikiganiro c'uyu munsi cavugiwemo ivyo bunyoni yagirizwa n'aho afungiwe gitumirwamwo abanyamakuru bo mu gihugu hagati bakorera itangazamakuru mu burundi n'ibinyamakuru vyo hanze maze abanyagihugu bagahabwa akanya ko kubaza bahari canke kuri telefone cari cabereye mu ntara ya cibitoke mu buraruko buc'uburengero bw'uburundi eroge burika neza ijuru rya amerika muri uganda inzego z'ubutegetsi zatangaje ko yabashije gukura abaturage bayo barenga magana atatu muri sudani bahungisha intambara barimo abadiplomate abanyeshuri n'abandi baturage minisiteri y'ububanyi n'amahanga ntiyavuze aho baherereye ariko ejo kuwa mbere yemeje ko bagomba kugera muri etiyopiya bagahita bataha ignatius bahizi nibyo atubwira muri abo magana atatu harimo abakozi ba ambasade ya uganda i Khartoum abanyeshuri abacuruzi ndetse na bamwe mu bayisilamu bari mu nzira berekeza imaka mu mutambagiro mutagatifu muri arabiya sawuditi intambara ikabasanga muri sudani uyu wari muri abo bajaga imaka yabwijwe rya amerika uko byari byifashe ku kibuga cy'indege aho bagumye kuva imirwano itangiye twari twageze karitumu twitegura gukomeza urugendo rwacu kuja imaka hagati aho niho amasasu menshi cyane yatangiye kumvikana mu kirere nuko abakozi bo ku kibuga batwereka aho kwihisha mu cyumba aho twari turi ntabwo twari twemerewe kuhava ngo hagire aho twaja ariko ambasade ya uganda hano yatwitagaho cyane igakurikirana uko turamutse ambasaderi wa uganda muri sudani rashidi semudu yabwiye abanyamakuru ko abatabarwa bagiye kunyura inzira y'umuhanda kugera muri etiyopiya twakoze gahunda yo gucura abanyayuganda kugira ngo banyure mu nzira ya etiyopiya bazava i karitumu banyure aljazira na gadarifi kugira ngo bagere ku mupaka wa etiyopiya twakodesheje bisi zirabatwara bose kugera ku mupaka wa etiyopiya mu itangazo rigufi minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya uganda yasohoye kuri uyu wa mbere ivuga ko abanyayuganda magana atatu bavuye neza i karitumu ahabera imirwano bakaba bari bamaze gukora urugendo rusaga ibirometero magana atanu berekeza ku mupaka w'icyo gihugu na etiyopiya ambasaderi wa uganda muri sudani yabwiye itangazamakuru ko perezida yoweri museveni ku giti cye yagize uruhare rutaziguye mu gukurikirana gahunda yo gutabara abanyagihugu uyu yongeyeho ko hari hateguwe umutwe w'ingabo wo kuja gutabara abanyayuganda iyo haza kuba ikindi kitambika mu nzira yo kubarokora ubwo yavugiraga mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango ushinzwe iterambere ry'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba no mu ihembe rya afurika uzwi nka igadi mu cyumweru gishize perezida museveni yanenze abategetsi ba sudani kuba bahembera amacakubiri ariyo mpamvu amakimbirane yabo ahora yisubiramo aho hari mu rwego rw'iyo nama rwo gushaka igisubizo cy'ibibazo bya sudani ati buri gihe nabwiraga abanyasudani ububi bwo gushishikariza politiki y'irangamuntu ivangura rishingiye ku moko y'abarabu n'abirabura n'irishingiye ku madini y'abayisilamu n'abakirisitu nakundaga kubwira generali bashir ko iyo politiki ari akaga ku gihugu cye kandi amaherezo igihugu cacitsemo ibice icy'amajyaruguru n'icy'amajyepfo kandi mu majyaruguru amwe muri ayo makosa aracyakorwa ntabwo ari byiza rero gukomeza kurera ayo makosa uko umwaka utashe kandi rubanda rusanzwe rubabara cyane kubera amakosa y'ibitekerezo imigambi na politiki by'abayobozi tugomba kujya duharanira amahame ya politiki nziza nubwo waje kurwana ugomba kurwanira impamvu zumvikana atari inyungu zawe imirwano yadutse muri sudani hafi y'ibyumweru bibiri bishize hagati y'ingabo z'igihugu cya sudani ziyobowe na generali abdel fatah wabaye perezida nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa perezida omar el bashir mu wa bibiri na cumi n'icyenda n'umwungirije generali mohamed hamudan dagalo ukuriye umutwe witwara gisirikare wari washinzwe na perezida bashir wamufashaga mu ntambara yaberaga mu karere ka dafur ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda leta y'u rwanda iravuga ko yatangiye gahunda zo guhungisha abanyarwanda bakoreraga mu gihugu cya sudani mu gihe amahanga akomeje gucyura abaturage bayo bahunga intambara ihabera mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu edi rwema umuvugizi wa leta y'u rwanda wungirije ale mukurarinda arasobanura uko u rwanda ruteganya kubikora abenshi ni abakorera umuryango w'abibumbye ariko harimo n'abacuruzi abikorera ku giti cyabo ndetse n'abanyeshuri abo bose ambasade y'u rwanda muri sudani irabakurikirana amakuru yabo ku buryo kugeza uyu munsi amakuru dufite ni uko ni amahirwe kuba nta muntu urakomerekera muri iyo mirwano cyangwa se ngo abe yayiguyemo ni ukuba yahabura ubuzima ikindi rero ambasade irimo irabikorana na minisiteri y'ububanyi n'amahanga yitaho kumenya aho bari yitaho kubamenyesha aho bahurira kugira ngo barebe uburyo uyu munsi bahava kuko biragoye cyane gukoresha indege mu gihugu kirimo imirwano mu gihugu aho ikirere cy'igihugu gisa n'igifunze murimo murakora iki kugira ngo umutekano wabo ukomeze kurindwa igihe cyagera mukaba mwashobora no kubakura muri icyo gihugu ntabwo tugomba gutegereza igihe umutekano wavuga ngo wabonetse kugira ngo bahave aho bagomba guhurira bagiye bahamenyeshwa byaba bikoreshejwe imbuga nkoranyambaga byaba bikoreshejwe telefoni uburyo bwose bw'itumanaho noneho bakagerageza kuhavanwa mu buryo bukoresheje imodoka bakajya bagezwa nko ku mupaka w'igihugu cya misiri aho abakozi ba ambasade y'u rwanda nabo babategerereje kugira ngo noneho babafashe gukomeza urugendo ibyo ngibyo nibyo biri gutunganywa nibyo biri gukorwa kandi birimo biranashyirwa mu bikorwa hari uburyo leta y'u rwanda irimo gukorana n'igihugu cya sudani kugira ngo abo banyarwanda bashobore kugera aho ngaho ku mupaka wa sudani na misiri nta kibazo kibabayeho hanyuma ikindi hari ubufatanye murimo kugirana n'igihugu cya misiri kugira ngo baramutse bageze kuri uwo mupaka uh, bashobore kuwambuka nta kibazo kibaye guverinoma zirakorana nk'uko nabikubwiye ambasade yaba yo mu misiri yaba iyo muri sudani zirimo zita ku banyarwanda bahari ndetse uretse no kuvuga ngo guverinoma y'u rwanda yakorana n'iya misiri cyangwa se n'iya sudani n'ibindi bihugu birimo bihavana abantu iyo bibaye ngombwa hagati yabyo birakorana bigafatanya bikaba byajyana abantu ubu ngubu niba tuvuze yuko hari abanyarwanda bakora muri un cyangwa se umuryango w'abibumbye niba umuryango w'abibumbye ugiye kubajyana urumva ntabwo wabasiga nk'abakozi bawo baragenda ariko iyo bagiye ni ukuvuga ko ambasade igomba kuba ibizi niba hari batanu bagiye ni urugero mfashe ikamenya umubare w'abasigaye ndetse n'umubare w'abagiye ubufatanye rero burahari hagati y'izo za ambasade zose hagati y'abayobozi b'ibihugu ndetse n'ibihugu ubwabyo uzi ko abanyamerika abafaransa n'ibindi bihugu byatangiye gukurayo abantu abongereza barafatanya kugira ngo babashe kujyana aba bantu babajyana muri cadi hafi aho ngaho babajyana mu misiri cyangwa se muri jibuti aho babonye abantu bagenda bajya hirya no hino kugira ngo babashe gukomeza ingendo ubutumwa ku banyarwanda batuye muri sudani bashobora kumva iki kiganiro turimo kugirana muri aka kanya muba hano ubuhe ubutumwa ni uko bagomba kujya kunyura muri izo nzira twavuze ni za ambasade cyane cyane kontakite barazifite yaba cyane cyane irimo mu misiri niba hari n'ubashije kuhava ku bundi buryo nawe akabimenyesha ambasade kugira ngo bataza guta igihe wenda bajya kumushakisha icyo ni icya mbere ni ukubahiriza amabwiriza babaha yo kwirinda kuva mu ngo zabo niba babona bashobora kuba bageraniye yo kubasha kugera aho bababwiye guhurira kugira ngo babashe kwazira icyarimwe ariko cyane cyane bakarinda umutekano wabo kuko nk'uko twabibonye ejo abafaransa bavana abantu aho babavanaga mu ngo zabo cyangwa aho bari bahuriye bajyana aho bahungiye hari abo barasheho ni ukwitenda rero bakamenya bakazirikana ko igihugu kiri mu ntambara ariko bagendere ku mabwiriza bahabwa n'izo za ambasade cyangwa se n'ikindi gihugu kiba kibashije kubafata kuko akenshi ni abantu bagendera muri komva imwe bakagendera ari hamwe n'urubyiruko abantu bagendera hamwe baba nibura bafite umutekano cyangwa se n'uwagira icyaba bikamenyekana mu ngero dusubiremo ni ngombwa ni ngombwa kubahiriza amabwiriza bahabwa n'abo bakoze muri za ambasade bavuga ati muhurire aha ngaha gahunda igihe cyangwa wenda muraza kuva mu modoka muragenda iki gihe n'iki ni ibyo kubahirizwa kuko mu bihe by'intambara ushobora kubigiramo ibibazo akabazo ka nyuma mbere y'uko dutandukana bwana umuvugizi wungirije ambasade y'u rwanda yo n'abakozi bayo bazakomeza gukorera muri icyo gihugu cyangwa nabo bari mu bagomba guhungishwa uyu munsi baracyafite akazi ko gufata abagomba kubanza bakahava kuko ni mu nshingano zabo urumva ntabwo aribo bahava mbere ariko ntegereje yuko niba bikomeje babonye ko abo bafashaga bose bahavuye nabo biba ngombwa bahava kuko intambara ni intambara ale mukurarinda muvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane kuva Khartoum umurwa mukuru wa sudani kugera ku mupaka wa misiri ni ibirometero igihumbi na magana atandatu na cumi kugenda n'imodoka bifata amasaha mirongo ine n'atandatu ni ukuvuga iminsi ibiri muri sudani aho rero ejo ku wa mbere hiriwe intambara ikomeye hagati y'ingabo za leta ziyobowe na general abdul fatah al buran n'izigometse ku butegetsi ziyobowe na general mohamed hamdan ejo wari umunsi wa cyenda w'iyi ntambara indege zoherejwe n'ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi nk'uko twababwiye zihungisha abahagarariye ibyo bihugu muri sudani fidel niyongabo arakomeza muri ivyo bihugu harimwo leta zunze ubumwe za amerika benshi mu bakorera leta ya amerika bavanywe n'indege ku mugwa mukuru khartoum bashitse muri amerika ku mutaga wo ku munsi wa mbere muri iki gihe kandi umutegetsi akomeye wo mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa amerika yavuze ko leta iriko iraraba ubundi buryo bwo gufasha abandi banyamerika bifuza kuva muri sudani amakuru amaze gutohozwa avuga ko abanyamerika bagera ku bihumbi cumi na bitandatu baba muri sudani benshi muri bo bafise ubwenegihugu bubiri abandi n'abakozi b'amashirahamwe y'abagiraneza umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika yabwiye ijwi rya amerika ko bariko baravugana n'abafise ubwenegihugu bwa amerika ukuntu bofashwa mu kuva muri sudani bagatahuka muri amerika n'imiryango yabo yamenyesheje ko atabirengaho ashobora gutangaza bifatiye ku mpamvu z'umutekano umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken yatangaje ko bazobandanya gufasha abanyamerika bari muri sudani barondera kuvayo mu mpera nzindwi irangiye abasirikare ba amerika bo mu rwego rudasanzwe barakuye abakorera ambasade ya amerika n'imiryango yabo ku mugwa mukuru khartoum hakoreshejwe indege za kajugujugu zivuye muri jibuti zinywesha ibitoro muri etiyopiya ntawarashe kuri izo ndege mu gihe zari muri icyo gikorwa abategetsi bo mu biro vya perezida wa amerika batangaje ko inteko za amerika zizoguma muri jibuti kugira zikingire abakorera amerika n'abandi igihe cyose bizoba bigikenewe abategetsi ba amerika kandi bariko baravugana n'abayobozi b'abasirikare n'abasivile muri sudani kugira ikiringo c'agahengwe kashizweho umunsi w'iramazani congerezwe kugira vyorohereza ibikorwa vyo gukingira abanyagihugu mu gihe ingwanira kirabandanya muri sudani abakurikirana ibintu bavuga ko ibihugu vyo mu mahanga bitari bike biri muri ico gihugu mu ntumbero yonyene yo gukingira inyungu zavyo sudani ni igihugu kiri ahantu ibihugu vyinshi vyifuza gukorera ku nyungu zavyo ico gihugu kiri ku ruzi nil n'ibahari itukura ni igihugu gifise amatungo akomeye mu butaka bwacu kandi gifise akamaro gakomeye cyane ku bijanye n'uburimyi ico gihugu giherutse gukurwa ku bihano cari kimaze imyaka itari mike carafatiwe cane cane na leta zunze ubumwe za amerika n'izihe nyungu amerika ifise muri sudani no kubiriko birahabera nivyo tubaza pierre clavin nsengiyumva umuhinga mu vya politike yanonosoye ibijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara ari bujumbura mu burundi amerika murabizi ko ari igihugu kinini cya rutura mbere benshi bazi ko ari cyo cya mbere mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ibya politiki n'iby'igisirikare ni ukuvuga ko ubu munsi babona neza ko intambwe bari bageze ko hariho ibindi bihugu bisa nk'ibiko birayirengana ubushinwa murazi ko bufitaniye amasezerano akomeye mu by'ubutunzi na sudani mu bijyanye na peterole n'ibijyanye n'ibindi bintu bisanzwe bafise munsi mu butare bwabo uburusiya bwobwo murabizi neza ko busanzwe bucuditse cyane n'ubushinwa hama kandi bukaba nabwo bwarinjiye nabwo muri afurika mu kurondera amasoko mu kurondera imigenderanire imwe yo hafi cyane n'ibihugu bivuga ko ubushinwa rero uwo munsi ari bwo abanyamerika bo babona ko bwegereye mbere kubasa urugera kuko nibo bakomeye mu by'ubutunzi kandi no mu bya politiki barakomeye ubu hari ibihugu byinshi biri kumwe n'ubushinwa amerika rero ibona inyungu zayo ko ziriko zirabangamirwa bimwe biboneka nicyo gituma bariko bagerageza uburyo bwose bwo kuraba ingene n'iyo ntambara yaba ibyo byose bazoba bafise ico bazoba bavuga mu kwitorera inyishu aba mu buryo bwo gufasha uruhande rumwe kugira ngo rutsinde canke kubumvikanisha mugabo ivyo byose ufatiye ku bizokononekara ibihugu byinshi biriko biripozisiyona canke byipurepozisiyona kuzogira uruhara bizoterera kugira ngo imigenderanire yabyo n'ibyo bihugu n'uzoba yasinze izobe ariyo ishyirwa imbere gusumba iyindi wumva rero ni ibintu bitoroshe ni ibintu bigoye kuko aba bonyine bajya abajenero babiri ariko baragwana barazinanye rwose basangiye byinshi nk'umwe wese arazi uburyo uwundi afise none ni ikihe sudani ku bwanyu ni ikihe mubona ifise kiriko gituma haba uko guhiganwa kw'ivyo bihugu byose twako turavuga harimo na leta zunze ubumwe za amerika kuba ariko baratwumviriza n'ikihe sudani ifise kidasanzwe kiriko gituma ivyo bihugu vy'ibihangange ku isi bihaniganira icya mbere ni ukuraba neza ahantu mu karere itumbereyemwo aho iri sudani turetse ko ari igihugu kinini cyane rwose mu bihugu binini vyo ku isi ni n'igihugu muravye aho gitumbereye kiri impande y'igihugu kinini cyane cya misiri hama hirya gatoya hariho israeli ugiye kwinjira hirya hariho za yemen hariho ni ukuvuga ko kiri hagati na hagati y'ibihugu byinshi bikomeye ni ukuvuga bitewe hakaba ingorane hakabaho kigacikamo ibice birashobora gutuma intambara iseseka cyane mu bindi bihugu byinshi cyane hanyuma mbere bikanagorana rwose kugira ngo bijya bababwira byaba abantu bagwana bitwaje ibyiyumviro bya kisilamu bashobora kandi kuhagira nk'ikirindiro hanyuma bigatuma umutekano wo muri kariya karere kose wononekara nakwenda babaze biravugwa ko umugwi wagner wo mu burusiya ufise uruhara mu biko birabera muri sudani ko bufasha uruhande rwa general dagalo ko waba waratanze ibigwanisho n'ibindi twoba tugomba dusubire mu gihe cy'imishamirano nk'iyabaye kera ku gihe c'icahoze ari ubumwe bw'abasoviete n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi na cane cane leta zunze ubumwe za amerika ubu hariyongera ko kandi n'ubushinwa turiko dutera tujahe n'iye nkurikizi bizogira muri afurika ku bijanye n'umutekano muri make umutekano uzohungabana cyane ugiye kubiraba kuko abo bantu bose izo sosiyete zikomeye zo mu isi ziriko zifashisha abantu bafite ibigwanisho abandi bariko barabibahereza no ngaha hafi yacu hariho muri congo hirya gatoya ugiye kuraba mali urabona neza za mozambique za e ahantu hose hari ubutunzi hari ibintu byinshi urabona ko ubu eh, intambara iri iraza buhoro buhoro isutama kuko hari ababikeneye ni benshi hariho ababikoresheje mu myaka yahera hariho n'abashaje bashaka kubironka kuvuga yuko hazoca uwambaye abantu bazobandanya babona intambara zitama muri afurika murakoze turabashimiye ndabashimiye nanjye murakoze inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma hamwe na bagenzi banjye